Ka kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe
wavukiye ku muhima usanga mutarabakire muhinga mugatungwa n'isambu Mm, muhinga mugatungwa n'isambu kavukire ese waraye wiriwe muvandimwe
ndagushimiye cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo musuhuje n'abadukurikiye ku ijwi ry'amerika ikiganiro cya none kiribanda ku cyemezo cy'ubucamanza mu rubanza ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bumaze imyaka buhanganyemo n'abaturage bo mu midugudu ya kangondo na kibiraro i nyarutarama hahoze hitwa abanyahe ni ikibazo gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bamwe mu baturage bahatiwe kujya mu busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari abandi bagana inkiko ubutegetsi bwababwiraga ko batuye mu kajagari ababuranaga n'umujyi wa kigali bari bagiye kumara imyaka igera muri itanu basiragira mu nkiko ku rwego rwa mbere baratsinzwe mu bujurire baratsinda saa moya z'ijoro ku masaha ya hano mu rwanda nibwo inteko iburanisha yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko mu mpera z'ukwezi gushize kubamenyesha icyemezo urukiko rukuru rwabwiye abaturage ko ari ihame ko nta kibuza ko ba nyir'umutungo bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga na cyane ko mu gutangiza umushinga wo kubimura impande zombi zemeranyaga ko hazabaho ukumvikana umuturage akihitiramo ingurane ikwiye ni ingingo yazamuye amarangamutima ku baturage bahita bakomera amashyi icyarimwe ari nako ababyeyi bavuza impundu uko urukiko rwabasomeraga ibyashingiweho rufata icyemezo ni nako bya byishimo byarushagaho gukendera urukiko rwavuze ko abagiranye n'umujyi wa kigali amasezerano yo guhabwa inzu nyuma bakisubiraho bagahitamo kugana inkiko nta mpamvu ko ayo masezerano yateshwa agaciro rwavuze ko nta bigaragara ko bashyizweho agahato mu gusinya ayo masezerano rwavuze ko abaturage bagiye mu nzu zubatswe n'umujyi wa kigali nta masezerano bagiranye nawo abo bagomba guhabwa ingurane mu mafaranga kimwe mu byaciye abaturage intege urukiko rwavuze ko hagomba gushingirwa ku igenagaciro ryo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bakorewe na rwiyemezamirimo umucamanza yavuze ko ibiciro bitagomba gushingira ku biri ku isoko yavuze ko hakomeje kuzamuka impaka hagati y'uwimura n'uwimurwa bitavuze ko uwimura yishe amategeko umucamanza yavuze ko iyo habayeho igenagaciro uruhande rwimurwa ntiruyishimire ruyiregera bitarenze mu minsi cumi n'itanu kandi ko ibyo bitabayeho ku batsinze umujyi wa kigali urukiko rwabageneye amafaranga babariwe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi rukongeraho atanu ku ijana y'indishyi z'ubukerererwe ndetse n'andi atanu ku ijana y'ihungabana batejwe n'umujyi wa kigali mu baturage urukiko rwasomeye mu ruhame byumvikana ko uwahawe ingurane y'amafaranga menshi yatsindiye ari muri miliyoni zigera muri mirongo itatu na zirindwi z'amafaranga ni mu gihe hari n'ababariwe amafaranga atagera muri miliyoni eshanu ku mitungo yabo ntitwabashije kubona icyemezo cyose ariko mu basomwe bakabakaba mu ijana byashoboka ko nta miliyoni magana atanu z'amafaranga batsindiye ku mitungo yabo ikindi urukiko rwategetse umujyi wa kigali ni ukwishyura amagarama y'imanza kuva ku rwego rwa mbere kugera ku bujurire icyakora ntirwategetse umujyi wa kigali kwishyura igihembo cy'abanyamategeko baburanye izi manza kugeza ubu i nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro mu karere ka gasabo bahoze batuye hagiye kuzamurwa inzu zigezweho zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali ingingo yo kwimura abaturage kubw'ibikorwa by'inyungu rusange yakunze guteza impagarara hirya no hino mu rwanda muri iki kiganiro murumva abanenze ibyemezo by'inkiko ababishyigikiye icyo bivuze mu rwego rw'amategeko murumva abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abahagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko uko bavuga kuri iyi ngingo mbahaye ikaze muri dusangire ijambo dutangiranye n'aba baturage ntabwo icyemezo kidushimishije twari tumaze iminsi turi kuburana igihe kingana n'imyaka ine dusenyewe kubera amafaranga batubariye umwaka wa bibiri na cumi na karindwi niyo mafaranga babashije kuduha kandi adafite agaciro E, tumara kubarirwa batubikoresha icyo bita contre expertise kugira ngo tubashe kuhi- kuhinyuza igenagaciro rya mbere turabikora ariko byaje kurangira iryo genagaciro nta gaciro barihaye ndumva rero ibi- iby'urukiko bemeje ntabwo bitunyuze ntabwo bitushimishije nimwibaze namwe igihe twabarirwaga idolari ryari riri ku mafaranga magana atandatu idolari ku mafaranga igihumbi magana atatu ubungubu iki ngira ngo hafi aho ngaho ibintu byara- bya- byose byarahenze icyo nimba nifuza rwose niba ari ahari twajurira twajurira kuko amafaranga batubariye nta kintu yatumarira bo mu by'ukuri ntabwo yari dusinya amasezerano kandi n'ikindi cyiyongereyeho n'amazu yanjye bayasenye yararagiye narahunze n'ariya mafaranga bavuga batanze y'ubukode bw'amazu ntawe negeze mfataho niyo mpamvu rero ngiye kwiyambaza ubundi butaburi hejuru y'ubu ngubu kugira ngo n'ayo masezerano avuga twasinnye nayo bazayatugaragarize Ah, umucamanza ntacyo navuga kindi cyo wenda icyo bagendeyeho ariko icyo nifuza cya mbere ni uko njye bazamba ayo masezerano twasinye nabo bakayatugaragariza kuko tukemera ko twasinye muzi ko baradusinyira kiriya gihe cyari cya kovide nabwo bari bazanye n'abana bavana ku mashuri ba- babazana mu ngo nabanje guhungisha umuryango wanjye rero icyo gihe n'amazu basenya ndahari ubutabera wumva wagombye kuba wiyambaza bwa nyuma nk'uko bivuga n'inkuru bo tugiye kubikurikirana ariko icyo nemera cyo ni uko nyuma y'ubu ngubu hari aba- hari ubundi butabera buri hejuru yabo nyine ikibazo tugize ni kimwe amagara amatwe twarayatanze tuyaha metero si ibyo metero wacu rero n'amafagitire turayafite n'ay'ubujurire ariko ntabwo twumva ukuntu batubwiye ngo ntabwo du- ngo turi mu rubanza kandi ubwashize barabivuze turanabirekarama barongera baravuga ngo barongera babirebe mu mashini ikibazo ni kimwe ese twaraburanye twarinze tugera ahangaha tutaratanze amagarama ariko ukuntu batubwiye ngo badutesheje agaciro nibyo bintu numva nge bitanyuze habe na mba ibyo ndi kumubaza narega metere se ko ari we wamburaniye ngo nongere ntangire bundi bushya none biragenda bite rero ntabwo mbizi nanjye ukuntu mbiri bugende ubwo ni ukongera kurega ngo umujyi wa kigali tukongera tuka- tukajurira njye ndi mama w'aba bana aba bana tuza gutanga ikirego njyewe amafaranga narayashatse ndaza ndayamuha ngo antangire iganama y'aba bana bagobokeshejwe muri urwo rubanza ubwo urubanza rukomeza gutyo igihe cy'integurarubanza kiraba urubanza ruraburanwa barongera bagaruka ku igarama arabasobanurira ngo igarama babigenzure neza igarama ryaratanzwe igihe kiragera ubwo tuza kujurira mu gihe cyo kujurira ntanga amafaranga y'ubujurire ibihumbi mirongo ine mirongo ine mirongo ine kuri buri muntu ibihumbi ijana na makumyabiri ndabitanga twese uko turi batatu uyu munsi wa none rero ubujurire bwabo ntibw- ntibugaragaye hanyuma igarama ryabo ryatanzwe ntirigaragaye umva ayo mafaranga yose mwombye none ngo nta gaciro bifite ngo iryo garama rya mbere ntiriri kugaragara niba igarama rya mbere ritagaragara irya kabiri rigaragara kuki ubutabera bwo buta- butashyira mu gaciro ngo aba bana babahereze ibyo nabahaye nk'uko nabo nabibahaye babibaye none se wowe wawe wawubonye umutungo wawe uko uko bawumbariye bibiri na cumi na karindwi niko bawumpaye niko bawubaze angahe hamwe bahamaye miliyoni cumi n'esheshatu n'ibihumbi magana na magana ahandi bampaye miliyoni cumi n'imwe n'ibihumbi magana na magana basomye makumyabiri na zirindwi ngo na- n'utundi n'utundi ngo n'atanu ku ijana se nabikurikiye kubera ihungabana ry'aba bana ubwo nuko babyanzuye nuko bigenze uko babyanzuye se kuri wowe wumvaga ari ibyo cyangwa uretse wenda aba bana bahungabanyije uko babyanzuye kuri njyewe mu by'ukuri ntekereje n'igihe nahereye n'uru rubanza kuva bibiri na cumi na karindwi ndiza gasaba iyo ngiyo ndi mu manza kugeza uyu munsi wa none ni nko kunca intege nabuze icyo nsubiza n'icyo ndeka ntabwo nari kuvuga ngo hoya cyane cyane ko umucamanza wavuga ati jyewe icyo nkoze nsomye urubanza nk'uko yarutumwe nta kindi njye nakona nakongeraho ubwo rero sinzi inyuma yaho niba tuzabyakira cyangwa tuzakomeza kuko bizagenda sinkuzi uretse imana yonyine yadutabara na bundi turarenganye pe.
harageraga amafaranga angahe umutungo wawe tuwanjye wanganaga na miliyoni eshatu n'ibihumbi magana ane na mirongo ingahe wowe bakugeneye iki ngiye kugeza na n'uyu munota ntabwo nageze numva izina ryanjye ku mpapuro nasinyeho mba mu ntegurarubanza ndetse no mu rubanza mu misi ntabwo nageze mpamagarwa ubwo bari kutubwira ko hakiri igihe cyo kubikurikirana reka dutegereze turebe n'abandi bagenzi banjye benshi numvishe hari n'abasinye amasezerano kandi tuzi neza ko ntayo basinye abo bose barahari urumva ko n'ikibazo gikomeye byari utuntu abonyemo nsa nkaho ntishimiye itegeko nshinga mu ngingo yayo ya mirongo itatu na kane rivuga ko umutungo w'umuntu ntavogerwa barawuvogera turabyumva itegeko ryo kwingurana ku nyungu rusange mu ngingo ya itatu na gatanu itatu na gatandatu rivuga ko ari ingurane ikwiye iyo ngurane ikwiye baratubariye ibiciro bya bibiri na cumi na karindwi iyo urebye usanga tumaze imyaka nk'irindwi nibyo baduhaye kandi igihe narasuzumye nsanga n'igenagaciro ry'akarere badukoreye naryo nta shingiro kubera ko nta n'umuntu warikoze bashingiye kuri iryo genagaciro rya bibiri na cumi na karindwi hashize imyaka irindwi ubutaka bwa nyarutarama ubu ngubu babusigayeho ariho batwimbuye bugeze kuri metero kare ku bihumbi ijana na mirongo itatu nibwo bari kwishyurwa twebwe batubariye ku bihumbi cumi na bibiri nta n'ahantu biri muri gazeti ya leta n'ibiciro bishakiye nibyo baduhereyeho tumaze imyaka irindwi ni ikibazo duteye kwibaza gusa icyo nshima wenda ni uko bagaragaje ko dutsinze ariko ibyo nenga ni ibiciro biri ku isoko ntabyo baduhaye tukavukire ese yandikiye nica ntikize bakujugunyiye ntabwo uzahize aho ubu magingo aya uracyayibuka ukavukire nta nubwo ukiri kavukire ugira uko ruvuka mu bimukira nibo kavukire bashya b'umujyi ukavukire ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko akurengera arahari uko atubahirizwa bene yo nibo bene umujyi
iki cyemezo cyababaje abatari bake ariko hari n'abo cyanyuze uyu wahoze mu nzego z'ibanze muri banyahe yari yarahawe inzu yo kubamo mu busanza nta masezerano yagiranye n'umujyi wa kigali yewe nabaga mu nzu n'ubunyibamo ariko nta masezerano bampaye ariko nemerewe guhabwa ingurane mu mafaranga none se ubwo iyo nzu ntabwo baza kuyikwirukanamo ntabwo nahitamo tampaye ingurane kwivamo ko nzayivamo Eh, ariko rero mu gihe batara- bataranyishyura ntabwo nemerewe ntabwo nayivamo kuko nawe ngiye kubaho bagomba kukwishyura angahe miliyoni umunani n'ibihumbi magana inani na mirongo itandatu n'icyenda magana angahe hanyuma bakongeraho icumi ku ijana riri hafi mu- mu magana cyenda hafi miliyoni ngo ni atanu ku ijana n'ubukererwe ni atanu ku ijana n'ihungabana na Eh.
miliyoni icyenda n'ibihumbi magana ni magana atandatu gutyo Eh, ayo mafaranga ni menshi ni menshi nzajya hirya ntabwo umujyi wa kigali wapi wajya hanze y'umujyi wa kigali njye gushaka aho norora aho mpinga eh, mba umuturage ariko nyine ufite icyo afite urabona agiye n'ubundi ntanga ikirego yego natanze ikirego saba yayandi bambariye Ni kubera yuko kuvuga ngo ibiciro biri ku isoko buriya hari ukuntu dukora amakosa buriya n'ababikoze iteka iyo baza kubimenyesha umujyi wa kigali ntibamenyesheje ibiciro ibiciro biri ku isoko bakagira icyo babivugaho mu buryo bwemewe n'amategeko ariko niba uko wafata igipapuro ukiyandikira nanjye ndiwe nta- ndiwe ntabwo nayatanga Eh, ibyo bumvikanye yanjye n'agaciro baduhaye byonyine njye niyo nasabye ku giti cyanjye nta yandi narengejeho kuko nayasabye kandi niko bayampaye niko bayampaye usibye igihembo cyavuka n'ikurikirana rubanza andi yose bayampaye nubwo urukiko rutamugeneye igihembo ariko yaramfashije nzamwishyura ibihumbi magana atanu none se ubu urumva umeze ute ndumva ameze fureshi
gute ndumva ameze neza mbaye n'umusaza namubyinira ni ukuri umusaza uravuga nde Eh, umusaza paul kagame kubera erega buriya yatanze umurongo ku butabera Eh, ubutabera ku bantu basirarira mu nkiko imanza zitinda cyane ko yashyizeho politiki yo kurwanya akarengane kandi nkaba mvuga ko n'urukiko rwampaye ubutabera pe bagenzi bawe benshi baravuga ko barenganijwe wowe uvuga gute ko warenganuwe njye nta karengane mbonamo kuko ibyo nasabye n'ibyo nahawe kandi nabo baravuga ngo barenganye ntabwo bahabwa ibiri hejuru y'amategeko muracyateze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho turi ku ngingo irebana n'icyemezo inkiko zafashe mu rubanza abaturage bahanganyemo n'umujyi wa kigali ku kubimura kubw'ibikorwa by'inyungu rusange kuri mikoro muracyumva eh bagira ubusa dusangira ijambo yanavuganye n'umwe mu banyamategeko batangiranye n'izi manza ni pierre celestin buhuru wari ufite itsinda rigari yunganiraga biraterwa na- na bamwe tuburanira hariho abansabye yuko rwose dushobora kujurira niba bishoboka yego nta kundi nabemerera kubera ko ntabwo nanjye ndi kubyumva ibyo abacamanza bari gukora muri ruriya rubanza none se ikibazo gikomeye ko bemeje ko batsinze mukaba mwari mumaze iriya myaka mubaburanira bakaba nta gihembo cya voka bategetse hagati yawe n'umukiriya bizagenda bite na cyane ko bari gutakamba bavuga ngo babageneye intica ntikize nibyo koko babageneye inica ntikize Eh, bagerekaho no kubeshyira abenshi ngo ngo basinye amasezerano mu gihe twe dufite ibimenyetso by'uko aya masezerano hariho abatarigeze bayasinya ubwo rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri eh, ni ikibazo eh, ngorabahizi kujurira birashoboka kubera yuko bwa mbere baratsinzwe ubu ngubu noneho impamvu bavuze ko batsinze urumva rero impamvu kubera ko zihindutse umuntu ashobora kujurira bwa kabiri ikibujijwe ni uko umuntu ajurira kandi yatsinzwe ku mpamvu zimwe ubwo rero kubera ko in- impamvu zahindutse batsinze ariko bahabwa ubusa bashobora kujurira mu rukiko rw'ubujurire icyo ni kimwe icya kabiri abafite i- i- iza egisipegitize zirenga ibihumbi mir- mi- mirongo itanu Yeah.
nabo bashobora kuba bajurira none mu rukiko rw'ubujurire ubwo rero ibi- bira- biraterwa n'ubushake bwa buri muburanyi abafata intica n'ikize barekera aho abashaka gukomeza kujurira bajurire kubera ko itegeko rirahari uburyo i- ubutaka bubarwa bwabo ibyangombwa byabo byari byarabazwe igihombo bateye donc bashobora kuba bajurira ariko kandi aba- abadashaka kujurira ubwo bare- bafata iyo ntica n'ikize no muri urwo rwego nanone igihombo kirahari kubera ko niba batageneye abavoka igihembo kandi abo bantu bararishya abavoka urumva igihombo cyabo kirakomeza kwiyongera nabyo rero byatuma nabyo ubwabo bajurira kubera ko itegeko rirahari riteganya ibihembo by'abavoka wenda iyo bavuga bati abavoka tubahaye ayangahe Ah, wenda akaba ari makeya ari hasi y- y'icyo kigereranyo giteganywa n'itegeko ariko kuba ntacyo bagennye nabo no- no- no- ni ikindi gihombo yego akandi karengane hanyuma se bariya bagiye bavuga ngo ntibatanze amagarama kandi mwarabunganiye umuntu yaburanye ate ataratanze igarama ry'urubanza bon hariho abashobora kuba ataratanze kubera ko urabona cyari igikundi kirekire cyane abantu bakihisha mu bandi akizera ngo azagendera ku- ku by'abandi noneho akihisha ntatange ibyagarama kandi bavuga ko bafite na- n'inyemezabwishyu bigaragara ko bishyuriyeho ufite inyemezabwishyu igaragaza muri sisiteme zo kudashobora kubihisha ntabwo ushobora kuyihisha iyo ngiyo ni ukwibeshya umucamanza ashobora kuba yibeshye rwose ibyo ni ibintu biri kirere nta nubwo wabanyura iruhande niba utaratanze igarama biragaragara niba wararitanze biragaragara muri sisiteme njyewe umucamanza so mu rubanza nari mpari Eh, wakomeje kuhaguma yari amarira gusa na cyane ko hari abantu bagiye bibura bagategereza ko babasoma muri urwo rubanza kandi baraburanye umucamanza akababwira ngo ubwo ntimwabaye ababuranyi muri uru rubanza
Eh, na- ni abantu bari benshi cyane bari benshi cyane n'amakosa n'ara- arashoboka rwose cyane cyane ko imanza bagiye bazihuza ari nyinshi birashoboka ko rwose uh, umucamanza nawe ya- ya- ya- yasimbuka izina akibeshya kuri bamwe ubwo birahura n'abantu bagiye baregera imitungo irenze umwe hariho nk'uwavuze ko yari yararegeye imitungo itanu ama UPI atanu y'ubutaka bwe ariko agasanga bamubariye umutungo umwe umucamanza ati muzabikurikirana mu bundi buryo ntabwo ari uyu mwanya mwabikurikirana Eh, biraga biragoye kubera ko hari n'abenshi bi- bi- bahisemo kwiburanira badafite n'avoka bakigira muri sisiteme ubwabo byose birashoboka rwose amakosa arimo rwose ku mpande zose amakosa ntabwo yabura no gufatanya urubanza rurimo abantu ze ab- abantu mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu urigura ngo byo biroroshye nk'umuntu wari uhicaye nkurikije umubare wabo amafaranga yose babageneye ashobora kuba atageze muri miliyoni magana atanu bose hamwe bose hamwe abo basomye kuko uwamenshi se ko numvise ari miliyoni mirongo itatu na zirindwi mirongo itatu na zirindwi abeshatu ab- ab'umunani abeshanu cumi na gutyo makumyabiri na bo ikintu cyiza kirimo cya mbere ni uko hari aho bemeye gutanga amafaranga yego icyo ngicyo ni cyiza tugomba kugishima kubera ko aho ngaho umucamanza yagiye mu buryo bw'itegeko ndetse no mu buryo ubwenda bwa ya masezerano bavugaga ngo bari barakoze kubera ko ari amasezerano yavugaga ati udashaka ingurane y'inzu bazamugenera ingurane ikwiye mu mafaranga yego ubwo rero umucamanza wa mbere kubera ko we yari yabimye amafaranga kandi bariyo bishakira kuva rero babaye amafaranga icyo ni kimwe kigaragaza ko umucamanza wa mbere yari yaribeshye umugore wa kabiri ikibazo kijemo ni uvuga se aya mafaranga dutanze ese ajyanye n'ikigero cy'aho agaciro koko k'ubutaka kageze n'agaciro ka konti expertise zari zarakozwe aho ngaho rero niho hari ikibazo wenda cyazakosorwa mu rwego rw'ubujurire ku bafite amahirwe y'uko ariko njya numva mu mahirwe arahari kubera yuko impamvu zahindutse iyo impamvu zahindutse rero umuntu ubujurire burashoboka byumvikanye ko hari ibihuha bivuga yuko ngo abafite imitungo yabo iri hasi ya miliyoni mirongo itatu bose bazabagenera amafaranga ariko abari hejuru ayo mafaranga batazayabaha n'ibi byari ibihuha ntabwo bifitiye gihamya uretse ko nabyumvaga mu bakiriya bacu urumva ari bakeya cyane ababonye izo miliyoni zirenga mirongo itatu n'eshanu nyamara urebye expertise yari yarakozwe amafaranga bari baragenewe hariya hantu yari amamiliyari so kubona rero bagiye bikajya hasi ntibigere no kuri miliyoni magana ku bantu bangana kuriya nabyo ni ibintu bigaragaza yuko batakurikije umubare ugezweho ugenwa n'ukuntu amategeko agenda ahinduka y'uburyo babara agaciro k'ubutaka ibyo bishobora kuba byakosorwa ubujurire bwose dusangira ijambo yanahaye ijambo depite frank habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda yakurikiraniye hafi iby'iki kibazo yego twabyumvise yego icyo navuga ni uko nishimiye yuko urukiko rwemeje yuko abaturage ari bo mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko barenganye rukemera kubarenganura so icyo kintu cyashimishije cyane kuko nibura ubutabera bwagize inzira nibyo koko twahangayikishijwe n'uko ibiciro bagiye kubaheraho amafaranga yabo y'ingurane bitajyanye n'ibiri ku isoko muri iki gihe yego kubera ko kuva bibiri na cumi na karindwi kugeza ubu imyaka imaze kuba irindwi hari byinshi byahindutse ku isoko so ni ikibazo ariko niba ari itegeko rihari icyo twavuga ntabwo twavuguruza itegeko ahubwo icyo tuzasaba ni uko ibijyanye n'ibyo biciro bijyanye na expropriation ko bigomba kuzavugururwa aho ngaho muzabisaba mu rwego rw'ishyaka muzabisaba nk'umudepite uhagarariye rubanda mu nteko muzabisaba mu ruhe rwego byombi tuzabikora nk'ishyaka tuzabikora nk'abadepite aho twabonera ubuvugizi hose tuzabikora yego ku bwanyu byagombye kuba bigenda bite njyewe numva yuko byagombye kuba bi- bijyanye na- n'ibiciro biri ku isoko kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ari bo bonyine n'abantu bimuwe mu mutara ku hariya agabiro ku bijyanye n'ikibuga cy'indege nabo barabimbwiye yuko bababariye nabi kubera ko ibiri ku isoko bitandukanye na- n'amafaranga eh, babahereza ugasanga mu by'ukuri nubwo itegeko riba ryubahirijwe ariko umuturage n'ubundi aba aguyemo kuko amafaranga umuha ntabwo ashobora kuyakoresha kugira ngo abone ahandi yaca so bivuga yuko bariya bavuye za kangondo na kibiraro amafaranga bazabona ntacyo azabamariza ntacyo bashobora bashobora kubonamo mu mujyi wa kigali keretse bagiye mu giturage iyo mu cyaro zagitarama n'ahandi hose so bigasaba yuko eh, byari kuba byiza ibiciro bivuguruwe vuba Eh, binashoboka eh, leta ibonye bikwiye ba- babyigaho baka- bakaba amafaranga akwiranye n'igihe hanyuma ko hagiye harimo ibindi bibazo byinshi hari abibuze ku ntonde kandi baraburanye umucamanza akavuga ngo ubwo ntibabaye ababuranyi muri urwo rubanza ibyo byose muzabireba
ibijyanye na n'abo ba- baburanyi cyangwa se ah, aba- abatari mu madosiye yego ibyo ndumva ntacyo nabikoraho cyane ah, byasaba yuko ah, bashaka abanyamategeko bakabafasha gukurikira amadosiye yabo ku musozo w'iki kiganiro twumve madamu victoire ingabire umuhoza umuyobozi w'ishyaka darufa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda nawe arasanga iki cyemezo kidakwiye ikibazo gishingiye kuba abacamanza batarakurikije itegeko icyo rivuga icya mbere cyo nibyo koko bakurikije ingingo ya gata- ya mirongo itatu na gatanu igice cya mbere kivuga ku bijyanye n'indishyi ikwiye ishobora ku- kuba amafaranga cyangwa ubundi buryo Donc icyo cyemezo cyo nicyo bashingiye rwose kuri ririya tegeko rigena ukwimirwa abo bantu ku mpamvu z'inyungu rusange ariko ikintu ntekereza kandi gifite ishingiro kangondo bashingira bavuga ni uko iyo urebye iryo tegeko mu ngingo yaryo makumyabiri na kabiri igice cya kabiri ivuga ko ibiri kuri ubwo butaka byaba inzu byaba ibikorwa- ubutaka ubwabyo n'ibindi bikorwa byose birimo bigomba guhabwa indishyi ikwiriye kandi iyo ndishyi ikwiriye i- ikaba ifite igihe igomba kubarirwamo kuko rero bijya ku ngingo ya mirongo itatu na gatandatu bavuga ko iyo ndishyi iyo bamaze kuyumvikanaho mu nyuma y'iminsi ijana na makumyabiri uwimura agomba kuba arangije kwishyura abo bantu wajya kureba in- iri- ni mu itegeko nanone ugasanga hari abavuga bati "In- indishyi ikwiriye iyo iyo myaka iyo minsi ijana na makumyabiri irenze ugomba guhera ku gaciro k'uwo munsi kandi ingingo ya ya makumyabiri n'umunani banibuka neza ivuga uburyo buri mwaka hagomba kuba ivugururwa ry'igenagaciro ry'ubutaka n'ibikorwa biriho ni ukuvuga ko rero niba ubu- ubu urukiko ruvuga ruti mwarumvikanye bibiri na cumi na karindwi ariko bagombye kumenya ko hashize imyaka irindwi ni ukuvuga ko ubu- igenagaciro bagombye guharirwaho amafaranga bagombye guhabwa saa y'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ni ay'ubutaka bw'uyu munsi agaciro ubutaka bufite uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kuko ni ku itegeko rivuga ntaho rero mbona abaturage ka- ba kangondo bafite ukuri mu gihe bavuga bati ntabwo twishimiye icyemezo cy'urukiko kubera ko urukiko rwavuze ngo bazafate amafaranga bibiri na cumi na karindwi kandi itegeko rigena ko igihe imyaka iminsi ijana na makumyabiri yarangiye abantu batari bishyurwa iyimurwa riba ritaye agaciro bya bindi uru- urukiko rwavuze ngo habaye ubwumvikane hagati y'umujyi wa kigali n'abaturage ba kangondo bibiri na cumi na karindwi ariko kuba umujyi wa kigali utarabishyuye nyuma y'iminsi ijana na makumyabiri iteganywa n'ingingo ya mirongo itatu na gatandatu y'itegeko rijyanye no kwimura abaturage ni ukuvuga ko nyine ya masezerano bagiranye yataye agaciro kubera ko ibyo bintu ntibyabaye hagomba rero gukurikizwa kureba uyu munsi agaciro k'ubutaka akaba ariho yo bakagombye kuba amafaranga bahabwa buriya se iriya minsi ijana na makumyabiri muvuga iri mu itegeko ryo kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange ntabwo ishobora kuba yarahuye n'ukuba impande zimura ari izimurwa ahubwo zitarigeze zumvikana bakaguma muri izo mpaka nk'uko umucamanza abivuga nyine iyo iyo haba- hajemo uru- uru- hatabayemo kumvikana ni hahandi ntabwo bituma itegeko ritubahirizwa nyine niba hatabayemo kumvikana bakajya mu manza nka kuriya bagiye mu manza kuko n'itegeko ribiga- riba bivuga impande zombi zigomba kumvikana iyo hatabaye kumvikana bakajya mu manza izo manza zibaho kuko zigakurikizwa ariko igihe urubanza rwaciriwe igihe cyafata icyo ari cyo cyose iyo bagarutse bagomba kureba kuko ubutaka buri mwaka buhindurirwa agaciro ni ukuvuga rero ko icyo gihe bibaye n'ibyo habayeho n'izo mpaka nyine kubera ko batumvikanye kubera ko batumvikanye niyo mpamvu hagomba kubarwa igihe bumvikaniye igihe urukiko rubakirije noneho bagomba kureba akavuga butaka uyu munsi bufite akahe gaciro ntabwo bavuga ngo cya gihe mwari mwabyemeranyijweho ntabwo byahise biba kandi icyo gihe impamvu cyabaye niba baranemeranyijwe icyo urukiko rwirengagiza ni uko nyine hari habaye kumvikana ko abantu bamwe bazahabwa amazu abandi bagahabwa amafaranga icyo gihe rero cyageze aho amasezerano bari bumvikanye umujyi wa kigali wemerera abaturage bo- urugero ruvuga ngo uzabaha amafaranga wageze aho wisubiraho ushaka ko bose bahabwa inzu ndetse wemeza ko na bamwe ari mu manegeka nta n'amafaranga bagomba kubona kuba rero byarageze aho uwimura ari umujyi wa kigali ukaba warageze aho ukisubira ku cyemezo wari wafashe niyo mpamvu ya masezerano ya bibiri na cumi na karindwi nta gaciro agifite ntabwo urukiko rwagombye kuvuga ngo bumvikanyeho ntabwo bumvikanye kuko icyo gihe umujyi wa kigali wageze aho wisubira uravuga uti mwese turabaha amazu kandi atari byo bari bumvikanye
none se ko umucamanza yanzuye avuga ko ngo ikijyanye n'igenagaciro rya bibiri na cumi na karindwi ngo iyo habayeho ukutishimira igenagaciro ubundi uwimurwa ariregera bitarenze mu minsi cumi n'itanu akavuga ko mu gufata icyemezo yasanze nta n'umwe wigeze aregera iryo genagaciro yakorewe Ah, ibyo nabyo ntabwo nzi ko umucamanza kereka niba ababurana bataratanze amakuru ku ngenzi ko batanze ko nakurikiranye uru rubanza kuva rwaba mwibuke ko habanje kubaho kugerageza kunga umujyi wa kigali n'abaturage ba kangondo kugira ngo nyine amasezerano bagiranye bibiri na cumi na karindwi ah, abe areshyirwa mu bikorwa iryo geragezwa ryabaye rero habaye kubanza kubunga twibuka ko hari inama njyanama zagiyeyo zo ku rwego rw'akarere bagerageza kubunga birananirana minisitiri akiri kaboneka muzi ko yagiyeyo n'amagambo yavuzeyo abantu baracyayibuka ibyo byose donc ni ukuvuga ibyo byose byakerereje abaturage ba kangondo kujya gusanga urukiko ubwo rero ntabwo urukiko rwagombye kwirengagiza ko izo nzira zo kubanza kunga umujyi wa kigali n'abaturage byabanze kujaho ibyo rero yagombye kubanza guhera ahubwo akavuga ati ese igihe mwatangiye gusaba uwo muhango wo kunga abantu kuko umuhango wo kunga abantu uremewe mu mategeko yo mu rwanda ko mbere yo kugana inkiko abantu bashaka babunga akareba ahubwo akavuga icyo gihe mwaganye abo kubunga hacimo igihe kingana iki ni icyo gihe umucamanza agomba kureba ariko ntabwo agomba kureba igihe abaturage ba kangondo bagiriye mu rukiko inshuti bakunzi baradiyo ijwi rya amerika by'umwihariko abakunda dusangira ijambo iya none ntaho anyisoreje nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntibagiwe namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga ehe bagira ubusa naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose